Iyi ni radiyo nk'ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri mirongo icenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda twumvikanira kisoro kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya voice of muhabura mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com muriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederica nkunikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga kuva mu ndwi ziheze iyi ntambara itanguye kubica bigacika mu gisagara ca goma no mu micoranire yacu hamwe na yaba hagati y'abasirikare ba leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo n'abagwanya ubutegetsi mu murwi m23 hamwe n'inyuma yaho uyu murwi ufatiye ico gisagara ugasatira n'igisagara ca bukavu gushika aho gifata abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barataha izabo barahunga mu gihe abakenera kwitabwaho mu buryo bwihutirwa kubera indwara basanganywe canke izo bandura eka n'abahakomerekera baragira ingorane zo kubona abaganga babagarukirako ivyo byiyongera ku bukene bw'imiti abaganga hamwe n'abaforoma bashobora kwitaho abo barwayi bose igisagara ca goma si co conyene kibamwo abanyagihugu benshi bashobora kuba bafise ingorane zo kuronka abaganga muri iki gihe uko kandi niko vyifashe mu gisagara ca bukavu na conyene giherutse gufatwa n'abagwanya ubutegetsi bo mu murwi m23 mbega ikintu cokorwa muri iki gihe kugira ngo ikibazo c'imiti gitorerwe umuti ikibazo c'abaforoma n'abaganga badakwiye hamwe n'ikibazo cy'ibintu byankenerwa birimo amazi ya rusumo mu bice byose byo muri ibyo bisagara byotorerwa umuti gute mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi uh, turahava kuba turi kumwe na muganga salomo baravuga imvukira yo mu buseruko bwa kongo havurira muri iki gihe mu bitaro byo mu gisagara ca geneve mu gihugu c'ubusuwisi turamusaba ace hirya no hino ivyo bibazo twavuze yongere atubwire n'ivyo n'ivyokorwa kugira ngo uh, ntihagire umunyagihugu wahitanwa n'indwara itari kumuhitana mu bihe bisanzwe twokwibutsa ko dr salomo baravuga yakoranye na bamwe mu baganga bo mu burundi no mu rwanda mu ntumbero yo gutanguza umugambi wo gukorera hamwe kw'ivyo bihugu mu bijanye no kwitaho amagara y'abantu umugambi no gushika ka uyu munsi bakibandanya kwihweza uyu mugambi bari wawise integration regionale pour la santé ni ukuvuga ko ivyo bihugu vyokorera hamwe mu kusanura mu mu guteza imbere amagara y'abanyagihugu dr salma muri iki gihe rero muri aka kanya duje kuvugana hamagawe mu buryo bwihutirwa kugira ngo yiteho umurwayi arashobora kuboneka mu minota nka mirongo ibiri iri imbere ariko abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika abakurikirana ikiganiro bafite n'ibibazo eka cyane cyane n'ababa muri ibyo bice ushobora kutubwira ukuntu byifashe cyane cyane ku byerekeye abataye izabo bakeneye kwitabwaho kubera amagara yabo abakitse mu kanya rero tuzoba turi kumwe abafise ibyo bashikiriza nimutanga turi kumwe n'umu ah, twari kumwe mu nywanyi umwe ariko muri iki gihe aragiye reka rero mu kurindira tube turaba haka karirimbo
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose muri kamwe abana nyakumiriza radiyo nk'ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga umutumiye umuganga ah, salomo baravuga arafatiriwe mu kanya ko araza kuboneka mu kanya reka rero mu kurindira tube turavugana n'umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika claude mugara rushenza muraho murakomeye
turakomeye turakomeye muri hega claude
turi mu burundi bujumbura ego twatekanije kuvuga cyane cyane ku byerekeye ingorane abanyagihugu muri kongo cyane cyane mu buseruko bashobora kuba bafise eh, kubera eh, benshi bataye izabo bariko barahunga hakaba muri bo rero hashobora kuba harimwo abakiswe n'amagara ah, tukaba tuzi ko ibitaro muri iki gihe vyuzuye abagwayi abaganga bake ico kibazo nico twariko turavuga dushaka kuvugana na dr salomo baravuga mugabo mu kanya araboneka ndabona ko ah, hava aboneka mu kanya agize ingorane mu- ku munota wa nyuma eh, ariko murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego jewe nashaka kuvuga nyine ku byerekeye igezi by'abo bantu ba- ba- ba- bataye izabo kubera intambara
ego Hello?
ego ndakumva bandanya Eh, eh, kubera ko muravuze muti harimo abantu barwaye indwara nyine bariko barahunga mu by'ukuri eh, twasaba nk'umuhari uri kurarwana kuko biriko biva ku ntambara y'abo ba- bateye emu ventura bakaraba ko boreka abaganga bagashikira abo bantu barwaye izo mpunzi kugira ngo babafashe kandi bashobore no kubaha ibiribwa kuko batagiye kubafasha n'ubundi indwara ziguma ziyongera imirwano iguma iba eh, irutavanako botanga agahengwe kugira canke baka- baga- bagafasha abo bantu babagira neza kugira ngo bagarukire kw'abo bantu bashobora guhura n'ibyago by'inzara by'amagwara ntibaronka ubuvuzi nk'abaganga nyine bosaba bosaba iyo uwo muhari urwana kugira ngo babahe amayira bashobore kuba boshikira abo izo mpunzi icyiyumviro cyiza claude muri ko muvuga ko impande zose rero zisana mu mitwe zo kumvikana ku gahengu canke zikumvikana ukuntu abanyagihugu cane cane abakitswe n'amagara bushikira abaganga canke bagashikira ibitaro
ni neza cyane yego nibyo tuvuga kuko mu gihe batashobora kuba batanga uwo mwanya ngo bahagarike imirwano bavugane nabo bahanganye na leta ya kongo kugira ngo kuko igihugu kigizwe n'abanyagihugu rero mu gihe bari mu bibazo badashobora kuronka ibyo bifuza ubwo buvuzi n'ibifungurwa uza gusanga bagiye kugira ingorane badakugwa muri iyo ntambara batari ko baragwana rero ntusaba ko ku mpande zose bohagarika ibyo kurwana bagaha inzira abaganga n'abagira neza nka za haseri kugira ngo zifashe bambi za pamu kugira ngo zifashe izo mpunzi kuko batazifashe n'ubundi zizahugira ingorane yego nk'uko twabivuze rero hariho n'icyo kibazo cy'abaganga bake n'abaforoma bake kubera kenshi na kenshi usanga barahunze icyo kibazo cyo bibaza ko cyotorerwa umuti gute
icyo kibazo cy'abaganga bahunze burondera abakorerabushake nk'ishyiramo hasere bambi pamu cyangwa hasere birashobora kuvugana n'abo barwana na leta kugira ngo barondere abakorerabushake b'abaganga ni benshi bahunze birumvikana bahunze iyo ntambara kuko barahari bashobora kuba barize ubuganga badakora muri ubwo buzi bakabifashisha kuko baba bazi iby'ubuganga nabo bagafasha mu byerekeye abo izo mpunzi zirwaye murakoze claude ku byiyumviro byiza mushikije ndabona kandi muganga dr hasamo asa n'ubonetse nk'uko twababwiye yafatiriwe ku munota wa nyuma akaba ari ibintu bisanzwe ku baganga n'ibintu bikunda gushika ugasanga mu kanya gatoyi ntagishoboye kureka kuja mu kiganiro nk'uko yabyemeye kubera yahamagawe ibintu byihuta cyane rwose ari umurwayi cyangwa ari ibintu byo kubaga abarwayi ibyo byose n'ibibazo bishoboka ariko ndabona dr salomo mengo arabonye akanya dr salomo muraho murakomeye
mukomere mukomere bwana frederic kandi mu mbabare yanagize imbogamizi ubundi ntabwo bijya bimbaho kenshi ariko uyu munsi rwose umunsi bitari kuba niwo byabaye ubwo mumbabarire kandi abadutega mwese mumbabarire ndanabashuruje cyane mukomere cyane murakoze cyane rwose kuba mushoboye gukemura ibyo bibazo byihutirwa mukaba mushoboye no kuronka akanya kuca muza mu kiganiro mu iradiyo murakoze cyane rwose
murakoze namwe bwana kunyihanganira basi merci ego me twatanga ikiganiro atari huri twavuze cyane cyane ku vyerekeye ingorane ziri mu buseruko bwa Kongo mu bisagara bitari bike nka Goma Bukavu aho habaye ingwano abanyagihugu benshi bagahunga muri abo banyagihugu hariho ababa bagwaye basanzwe bagwaye hariho n'abakomereka tukaba tuzi rero ko muri iki gihe hari ingorane z'abaforoma nabo nyine abaganga usanga nabo barahunze tukaba turi ko turaba rero nka mwebwe mukurikirana cyane cyane ibyo mu buseruko bwa kongo nashaka ubwa mbere na mbere dr salomo baravuga mutubwire ukuntu ibintu byifashe ku byerekeye abarwayi reka abaganga bakenye ibitaro bishobora kuba byarasenyutse ibintu byifashe gute ndazi ko mukurikirana amakuru y'akajya gace ku munsi ku munsi
mu makuru mperutse kubona yaturutse igoma bukavu ntayo ndabona ariko murabizi ko n'ubundi nsanzwe ndi umufasha wa kuwaruje ya provinsi ya sidi kivu nshinzwe imishinga muri kuwaruje nkaba nshinzwe imishinga mbese n'ibikorwa byo muri kuwaruje ariko mbikora ku bushake ntabwo mbihemberwa kugira ngo ngerageze kugira icyo nkora ubu rero mu byerekeranye n'igoma ibibazo byarakomeye cyane bitewe n'uko murabizi ko habaye imirwano ikomeye cyane biturutse ku mpamvu y'uko abantu bari buzuye mu mujyi harimo abasirikari benshi cyane bashakaga kurwana baranarwanye noneho muri uko kurwana birumvikana y'uko hari abantu benshi bakomeretse abarwayi basanzwe barwaye bari mu bitaro bararembye kurushaho ubu nyine ni akarere umuntu yavuga y'uko biteye ubwoba ni nka sodomo na gomora niko navuga kubera ibibazo by'ubuzima dukomeje rero tukagana muri bukavu ariko ubwo murumva nasimbutse ntabwo nabuze muri za sake muri za karehehe hose kavumu ngo tugeze i bukavu ikibazo yego ntabwo habaye imirwano ikomeye cyane ariko abantu barakomeretse hari abantu bapfuye nabwo ariko ubwo byaturutse n'uko abasirikare bajya kugenda basize banyangije intwaro mu baturage noneho abaturage bazikoresha bajya kwiba muri uko kujya kwiba no gusahura baragenda bakajya bakomeretsa abantu imirwano ya gisirikare ntihabereye umujyi wa bukavu ni abantu b'ibisambo bagiye bakomeretsa abantu ubwo naho abantu bari barwaye bagize ingorane ibitaro ntabwo byasenyutse nka goma kuko goma harasenyutse kubera ko habaye intambara ikomeye cyane ariko i bukavu nta mirwano ikaze cyane yahabaye ariko ibibazo by'ubuzima musanzwe muzi ko mu burasirazuba bwa kongo dufite izo ngorane bitewe n'uko nta bikorwa byerekeranye n'ubuzima bihaba muri kongo bishyitse bigaragara n'ibihari ni bike cyane ku buryo rero ubwo twavuga yuko byahumiye ku mirari ni nka kwa kundi wasanga umuntu wari warapfuye ijisho noneho ukagenda basi na ka kajisho kabona akanyenyeri gatoya nako karahumye niko byagenze niko twavuga kandi imirwano iracyakomeza turumva yuko noneho ngo abasirikare bari no guhungira ahubwo muri karemi birumvikana yuko icyo kibazo kigiye gukwira mu burasirazuba bwa kongo ntabwo tuzi iyo bizagarukira imana niyo yabimenye ishyirahamwe mukorera kwahuje ryoba riri tabara turazi ko ishyirahamwe ry'itamagara y'abantu hariho abakozi babo batari bake
dufite ikibazo gikomeye cyane dufite ikibazo gikomeye cyane twagize amahirwe cyo gukora imana ishimwe kandi turayishimira buri munsi kuko abavolontere bacu ababenevole bacu twabahaye amabwiriza y'uko bagomba kuguma iwabo ntibagire iyo bajya mu gihe twari tutaramenya aho umutekano ugana baguma mu rugo nta bantu twabuze mu bantu basanzwe bakorera croix rouge ku buryo abantu barahari bo kugira ngo batabare abantu ariko ikibazo ni ibikoresho bibura kugeza ubu ubu dufite ingorane zikomeye cyane no muri iyi minsi ndi kugerageza gushakisha hano i burayi ndebe ko hari abantu batugoboka bagerageze kugira ibintu baduha byo kudufasha ikibazo kiriho ni uko abo njya kuvugana nabo abenshi ni abantu ni ibihugu ibihugu baravuga bati kuba leta ya kongo nta kidusabye twebwe ntabwo dushobora kugira ikintu dutanga kandi murumva rero yuko nko mu burasirazuba ubu ngubu baravuga bati ni akarere kigaruriwe n'abatavuganwa n'ubutegetsi birumvikana ko icyo gihe ubutegetsi ntabwo bushobora kudusabira ibintu byo kudufasha mbese ubu ngubu dusa n'abatereranywe kugeza ubu ariko kuba ruje iracyakora ibyo ishoboye nk'ubwo mfite lisita iriho ibikoresho bikenewe ariko hari n'ibindi burya perezida ibyo banyohereje ni bike cyane ngera birebye ndavuga nti ngibi ntaho byatugeza nta miti irimo nta ki mbese hari ibintu byinshi bikenewe ubu nibyo ndi kwirukankamo hano i burayi kugira ngo ndebe ko nageraho mbivana tukazareba uburyo tubyohereza dukoresheje izindi nzego dusanzwe dukorana nazo mu byerekeranye n'ubutabazi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumvira iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na nkuru nziza ya riganje aldina muri aho ndabona erikanje telefone yiwe imeze nabi reka tuhe ijambo john kinga muri aho
muri aho neza turi aho muri hega john kinga
turi south africa kwazulu natal
mu bwihe gisagara
ni mu gisagara cya kwazulu natal kwazulu natal ni byiza cyane rwose murumva neza iradiyo ijwi ry'amerika ngaho
cyane rwose ni byiza murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku kibazo cy'abanyekongo bashobora kuba barahunze bamwe bagwaye abandi bashobora kuba barakomeretse ubukene bw'imiti ubukene bw'abaganga ubukene bw'ibitaro murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe na dr salomon baravuga avuka muri iyo ntara ariko akorera mu bitaro byo mu busuwisi
ikibazo rero nk'icyo noterera guverinoma ya kongo cyane cyane gisekedi yoja mu biganiro kuko ibyo yihatira byo kuvuga ngo ararwana nta bakunda
icyo ni ikibazo cya politiki turi ko tuvuga john king turi ko tuvuga cyane cyane abantu imbabare abantu bashobora kuba babuze ukuntu bivuza ntituri ko tuvuga cyane cyane iby'abanyapolitike n'abandi bogira reka ku bwanyu ku bwanyu ku bwanyu abantu badafite aho bajya kwivuza gukora iki leta gukora iki
abadafite aho kwivuriza leta yakora iki bakora iki ndakeka ko kugeza ubu nigeze gukurikirana mu mbabarire ntabwo nagombaga kubivuga ariko nigeze kumva hari ibiganiro bimwe na bimwe abategetsi bari kuvuga bati tugiye gushakisha haboneka amaraso kugira ngo tuyahe abantu ariko amaraso muzi neza yuko ni ikintu kitagomba kuguma ahantu hanze hatari ubukonje nk'ayo maraso nubwo bayafata ikinshasa kugira ngo azagere muri kivu azaba yononekaye usanga ahubwo ashobora gutera abantu indwara kurusha uko yagira icyo bamarira none icyo ni ikibazo yego hari ibyuma umuntu ashobora kuyatwaramo ariko se ko nk'igoma twumva yuko amashanyarazi ntabwo aba ahari buri munsi kubera ibibazo by'imirwano byagize bikonona ibikorwa by'amashanyarazi ubwo amaraso bazabika bati mbese hari ikibazo gikomeye ngewe niyo mpamvu ibintu twagiye tugerageza guteza imbere kugeza ubu ndakeka bwana frederic aranabyibuka yewe numva yuko tugomba gukora ikintu cyitwa ubutwererane mu byerekeranye n'ubuzima mu karere kacu aribyo nakwita l'integration regionale par la santé mu bihugu bya cepgl rwanda congo n'uburundi uyu mugambi uyu mugambi turawugaruka ko ndazi dr salomo ko mwari muwufise murakorana n'abandi baganga mu burundi mu rwanda turawugaruka ko twumve icokorwa naho muri iki gihe gishobora kuba atari igihe cyiza kugira ngo ibyo bihugu bikorane ariko n'umugambi ushemeye cyane rwose nibaza ko muzobandanya wewe hamwe n'abo muri ko murakorana
ni umugambi dufite kandi turacyawukomeza turacyawukomeza yego twahuye n'inzitizi zimwe na zimwe zitaduturutseho ahanini ariko turizera yuko ni burya ngo nyamwaga kumva ntiyanze kubona nkeka yuko ibi bihe bibi turimo bizatuma abantu bavanamo isomo ry'ubuzima tukumva yuko ibintu byose uko byagenda kose ibintu byerekeranye ubuzima bw'abantu ni ngombwa cyane uko ari ubucuruza ukora politiki ukora icyo akora cyose umuntu agikora ari uko ari muzima nta ntabwo simetiere nta mva ishobora kugenda ngo ujye gukora politiki cyangwa ujye gutora cyangwa ujye kurwana twese nkeka yuko ubwo ahangaha turahavana isomo kugira ngo twumve yuko turi bamwe twese amaraso y'umuntu ni amaraso yose arasa yaba ay'umuzungu ay'umwirabura yose namwe ndizera ko bizatuma tuvanamo isomo rikomeye cyane rwose ku byerekeranye n'uwabazaga ikibazo atese bajya he nkeka yuko kugeza ubu ntibukavu dusigaranyeyo seyiseri gusa na kuwa ruje nibo bonyine bahari abandi bose baragiye barahunze abenshi bahungiye ubuvira ariko ubuvira ndumva yuko imirwano iri kugenda iganayo nanone hari nk'amato mbonye ari kwambuka muri tanganyika y'abasirikare bambukira muri karemi ubwo birumvikana yuko nk'abantu bajyaga badufasha nka kuwa ruje y'abafaransa bespanyol luxembourg bajyaga badufasha kuvura abantu bukavu buriya bo bari buhite bigira i burundi kuko nibo bumva bafite umutekano ni ukuvuga yuko mu burasirazuba bwa kongo dusigaye mbese tugomba kwirwanaho nta kundi byagenda kuko nabivuze niyo mpamvu mwumva yuko ubundi kwirirwa nirukanka epfo na ruguru iburasirazuba iburengerazuba kugira ngo nshakishe abagiraneza badufasha be batwohereza abantu badufasha gukora akazi n'ibikoresho tugerageze kureba uburyo tubibona ndabona ko ibintu bitoroshe ariko mu kanya turabasaba mutubwire ikintu ubona cyokorwa mu maguru yihuta mu maguru masha reka mu buryo bwihutirwa kugira ngo uh, izo mbabare zose zironke akoyoko ariko reka tubanze duhe ijambo uh, kadafi muraho murakomeye muri hehe
muri kenya aho twita muri turukana wese ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe na dogiteri wa salomo baravuga
ndabatoye intege z'umuti wamwatanguriye sinzi ko umufasha mukasubiramo neza ikibazo
turi ko tuvuga ku mutekano muke urangwa mu bisagara by'umuseruko bwa kongo goma na bukavu hamwe n'utundi dusagara duto duto aho abanyagihugu benshi bahunze muri abo bahunze harimo abagwayi harimo abakomeretse ariko amatwi adusumira ibitaro eka abaganga abaforoma abo bantu ni bake muri iki gihe turi ko twibaza turi ko turabira hamwe na dr salomo baravugwa icokorwa kugira ngo abo bantu bagarukirwe mu buryo bwihutirwa
yewe uko ndabibona urabona aha hantu hari intambara niniya cyane kandi urabona intambara ntawe umenya ati inzego zirajyana abafashije byavuye hejuru kuri nko muri oni oni n'amashyirahamwe akomeye cyane agaca korana kuba ruje n'andi mashyirahamwe agezwe amagara y'abantu yo muri ako gace iyo akwiye kuvuga ijambo rikomeye bakamenyesha abariko baragwana ku mpande zose haba abo mu ishyamba haba kandi babuta bo mu ishyamba bariko barafata uburere ko aribo bariko bashinga n'inzego zihajejwe kubahiga cyane agatsiko kazina muntu cyane cyane ukuntu barwaye kugira ngo abaganga babone ko borohewe mu kuba batavura ko abenshi nk'ubo bumvise nk'aho barahunga ko cyangwa umutima gupfa ikindi icyo gikwiye gukorwa boraba ibihugu biri hafi yaho ku buryo bamwe mu bataragishije kwatwara mu bindi bihugu kubakurira kuko iyo ntambara ngaho ntaho zinozohera ryari iyo ntambara akomeye cyane kandi ishobora no gufata igihe kirekire iyo mbona yuko bagerageza bakabatranzitira ahandi hantu aho babona haba hari umutekano niba ari hokora indege hokora ubwato amashyirahamwe mpuzamakungu abigena aho mbona bigoye ku bantu nk'abaganga bake bari ngaho yego baragerageza ko bashobora kugerageza ariko barakora ko barengerwa
murakoze kadafi reka icyiyumviro mushikirije tugisange na dr salomo baravuga muravuga uruhara rw'amashyirahamwe eka n'ibihugu eka n'ukuntu imbabare zo kumurirwa mu bindi bihugu bibanyi hari amahoro dr salomo baravuga icyo cyiyumviro cya kadafi mu kivuga kwiki
bo icyo cyumviro cya kadafi ni cyiza cyane kadafi ni kadafi koko gukomera rwanda muhamara kadafi icyuziro cya kadafi nicyo gusa nyine muri iki gihe turimo nibyo navuze kare yuko twashatse kubikora kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ariko biratugora kuko twashakaga yuko mu by'ukuri mu gihe habaye nk'intambara habaye ibintu z'indwara z'ibyorezo abantu bagerageza gusaranganya abantu n'ibikorwa bafite n'ibikoresho byose kugira ngo dutabarane hano i burayi niko bigenda ariko icyo gihe ntabwo byashobotse kubera yuko twabuze mbese abantu bo kubidutegeramwo amatwi ngo bitworohereze byaratugoye ubu rero nkeka yuko igishobora gukorwa ariko nabyo ntabwo ntabwo byoroshye kuko ni ibintu bijyamo politike kandi muzi ko politike ibintu byabo bigenda buhoro ntabwo byihuta hari hakwiye kuba hariho icyo twita levacuwasiyo taransifrontariyeri ni ukuvuga ubutabazi burenga imipaka ni ukuvuga ngo umuntu niba arwariye niba akomerekeye i bukavu akambuka akajya kwivuza i cyangugu kubera ko i cyangugu hari umutekano hari ibikorwa byatuma yivuza umuntu ukomerekeye igoma akabasha kwivuriza igisenyi kubera ko igisenyi hari umutekano ariko ikibazo dufite rero mu karere ubu ngubu cyangwa umuntu akajya i burundi ikibazo ni uko ibihugu byacu mu karere ntabwo biri kuvuga rumwe byose icyo ni ikibazo cya mbere ikindi cya kabiri ni uko ibyo bikorwa tuvuga byatuma umuntu yambuka umupaka bidateye ibibazo nta bihari nicyo twavuze la koperasiyo taransiforontariyeri ntayiriho mu rwego rw'ibinyabuzima ntabyo dufite mu karere byigeze gusa n'ibitangira mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe igihe habaga ikirunga cyarukaga igoma ariko nyuma yaho ibintu bya politiki byaje kuza mbese birabihagarika nanone ntibyakomeza twashobora kuba twarageze kure ariko ntabwo byabaye ubwo rero ntabwo turi burire ibyago byatubereye niyo mpamvu ugenda ikwirirwa nyirukanka sinkiri kureba inyuma mu buryo ngo byagombaga kugenda gutya twagira gutya ndavuga nti icyo nakora ni icyo ibyo abandi bagomba gukora wese uzabasha gukora ibyo akora azabikore tuzahurire mu nzira duhuze imbaraga zacu niko ndi kubitekereza kugeza ariko ntimuracika inkokora ndabona ko mwariko mukorana n'abaganga b'incabwenge bakirebutse cyane rwose muri ibyo bihugu byose haba mu rundi mu rwanda turizeye ko mutacitse inkokora uyu mugambi wo kugira integration regional pour la santé kugira ngo ibyo bihugu byose bikorere hamwe mu kwitaho amagara y'abantu ari ikintu cyiza cyane rwose n'umugambi mwiza
biracyariho turacyafite ubushake ntabwo navuga amazina yabo murabyumva bamwe ntabwo bari bari burundi abandi ntabwo bari muri congo abandi ntabwo mbese ni abantu bari mu bihugu byinshi binyuranye ariko umugambi turawusangiye ikibazo turagisangiye twese twumva yuko umurwayi urwariye i burundi i burundi yabaye batabashije kumuvura ashobora kugenda akivuriza mu rwanda bitamuteje ibibazo ariko iyo haje nk'ibintu byo gufunga imipaka usanga abarwayi nibo bapfa ba mbere nicyo kibazo dufite mu karere niyo navuze yuko hari ibintu biturenze twebwe mu rwego rwacu ariko byagombye kubonerwa umuti kandi uwo muti uzaboneka ariko bizafata igihe bitewe n'uko atari twebwe tutegeka hari abandi babitegeka turi hejuru ubushake bwo turabufite
dr salomon baravuga mwatubwiye ingorane mugira cyane cyane igihe muri ko murasaba nk'amashyirahamwe mwari musanzwe mukorana ibihugu ugasanga kenshi na kenshi ntinyishe umurongo hasi nyishu ishemeye kubera bavuga ko mutari ibihugu none ku bwanyu icyo kibazo tutorerwa umuti gute mwebwe muri abantu bazi ijya ntara murazi ingorane zihari ibikenewe murabizi ubundi buryo mwakoresha kugira ngo izo mfashanyo ziboneke mu buryo bwihutirwa n'izihe mwakorana n'abategetsi mwakorana n'amashyirahamwe kandi n'ibyo bihugu byose bitanga imfashanyo mu bigenza gute
ubundi burya hari inzego ebyiri navuga n'eshatu cyangwa enye umuntu akoreramo hari urwego rw'igihugu n'ikindi nibyo nabanje kugerageza kureba mvuga nti ibi ngibi birihuta cyane barambwira bati oya mwebwe muri kuwa ruje ntabwo muri guverinoma y'igihugu ntacyo dushobora kubamarira ariko barambwira bati nyamara ugenda ujya hariya kuri uriya muryango uriya muryango nubwo ari igihugu ariko bafite ubundi buryo bakorana n'abaturage nicyo bita la sosiyete sivile muri icyo gihe kuwa ruje igihe mu rwego rwa sosiyete sivile hari inzego turi kugerageza gukomanga ku miryango zikorana na sosiyete sivile kugira ngo turebe ko twagira ibyo tuvanamo urundi rwego ni amashyirahamwe koperasiyo sosiyete sivile sosiyete sivile nabyo turi kugerageza kubiteza imbere hari nk'amashyirahamwe y'abaganga amashyirahamwe y'abafarumasiya amashyirahamwe y'abaforomo nabyo turi kugerageza kubikoraho kugira ngo turebe ko abo bantu buri wese aho ari ashobora kugenda agashakisha ibintu mu rwego arimo kugira ngo tugerageze kubishyira hamwe hanyuma tukazashaka na koperasiyo zeta ubutwarane hagati y'ibihugu na sosiyete sivile bakaza bakadufasha noneho kugira ngo ibyo bikoresho bibe byaza n'abantu bashobora kuba baza kuvura abantu babashe kuza bitatugoye tubone icyatuma bagera aho ngaho kuko murabyumva nkanjye ntabwo nakwishyura tike yanjye n'amatike y'abantu mirongo ingahe bashobora kuba baza ngo nishyure n'ibikoresho ntabwo nabona amafaranga ni ibihugu bishobora kuyabona cyangwa ariya mashyirahamwe iriya miryango rutura y'umuryango w'abibumbye niyo bashobora gukora ibintu nk'ibyo umuntu usanzwe ntabishobora ntibakababeshye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na norbert muri aho
ni amahoro neza ni amahoro muri higa norbert muherereye mu burundi
jendi bujumbura ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga
nsanzwe ndi n'umumenyesha amakuru ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na dr salomo baravuga turi ko tuvuga ku byerekeye ukuntu abanyagihugu buba kiswe n'amagara mu buseruko bwa kongo butabarwa
yego mu bisanzwe ni uko ikiganiro ndagifatiye mu mbahe no mu njahe alo duga ku ijambo turakumva
yego mu bisanzwe iri rituka ry'umutekano w'ubuseruko bwa kongo rihitana ubuzima bw'abantu hirya no hino kubera intambara ziriko zirabera ngaho mu buseruko bwa kongo sinzi ko muri ko murangije turiko turakumva duga ku ijambo turakumva
bisanzwe ikintu cyari kwihuta kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu muri ubwo buseruko bwa kongo ntibubandanye businzikagwa cyane ngo bicwe ku bwinshi hari hategerejwe kuba akigoro ka leta ya kinshasa n'ijya mihari n'ijya muhari wa emuzensi kugira ngo n'ibihugu by'akarere na n'umuryango wo bwa afurika n'amakungu kugira ngo bajye mu biganiro kugira ngo intambara ihagarare muri mu buseruko bwa kongo
murakoze ku cyiyumviro cyanyu norbert reka duhe ijambo kandi wundi munywanyi bosco muri aho muri higa bosco
i bujumbura akandi kazina kawe ninde
nshimira imana nshimira imana muraho murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro
yego duga ku ijambo
mbese intambara icyo yabera muri kongo ni intambara abenegihugu bari bayisunze kabiri namwo cyane kurusha impande ziri kuzirahangana kuko bo bo bakora ibyo bazi ingabo za leta n'iza emuventura zose zihazi yuko zarahiye gukora icyo ziyizi no gupfa mu babirimwo ngabo umwenegihugu umunyagihugu niwe ariko ahasinzikariye bivuga rero kugira ngo kiriya kibazo gitora inyinshi kiriya kibazo ni kera cyane hamwe bamenyesha ko muba mubizi cyane kuturusha ahubwo kugira rero gitora inyinshi ni uko impande zibiri zihanganye zijya hamwe bakajya kuri tabure y'ibiganiro bakumvikana bagatora inyinshi zose zishoboka kuba bamaze kujya hamwe kutavugana ngo ni isoko y'amazimwe bamaze kujya hamwe baravugana ukuri gushira mu kuyaga baraganira byose bigenda neza mugabo umwe yigira akagama ruganda ubundi nawe akavuga ati ndi ndaharanira uburenganzira bwanje urumva yuko umuntu avuga ati ndi ndaharanira uburenganzira bwanje atigeza kubushikiraho kandi akoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bikunde
murakoze bosco ku cyimviro cyanyu icyimviro cya bosco na norubera aho bahurira cyane cyane n'uko abanyagihugu ari bo bahasiga ubuzima ari bo bahombera ari bo ubuzima bwabo bwononekara norubera yavuze ikintu leta yokora M23 yokora eka n'ishyirahamwe ry'umwe bwa afurika ryokora dr salomo baravuga hari ikintu muri iki gihe ku byerekeye kugarukira abanyagihugu basinzikaye barakene bakeneye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa hari ikintu ari leta ari M23 ari ishyirahamwe rya afurika byokora kugira ngo abo banyagihugu batabarwe
ndibanda cyane ku butabazi ntabwo njya muri politike niba ari politike oya politike politike ntayo tuvuga uyu munsi turi ko tuvuga ukuntu abanyagihugu bakwitabwaho ku byerekeye amagara yabo nibyo nibyo kuko ikibazo ibibazo babajije ni politike kandi sinshaka kuvuga politike uyu munsi ndibanda ku butabazi gusa ku butabazi rero mu by'ukuri kugeza ubu icyo dushobora gusaba kandi genda avuga nka kuwa ruje kuko ndabyemerewe kuba navugira kuwa ruje ya kivu icyo twasaba ibihugu bidukikije cyane cyane kubera yuko twebwe mu burasirazuba kuba hari kubera imirwano leta yacu nta kintu ishobora kutumarira kugeza ubu ariko icyo dushobora gusaba ibihugu bidukikije ni uko kuwa ruje zabo zikorana kuwa ruje yacu twaruje ya noro na sida ikivu nabyo biri mu migambi twari twaratangiye turi gushaka ko habaho ubutwererane hagati ya kuba ruje y'u rwanda kuba ruje y'uburundi na kuba ruje ya kongo ya ruguru ya kivu ya ruguru na kivu y'epfo none bagerageze rwose ibishoboka batubabarire kuba ruje zacu zigirana ubutwererane kuko twebwe nta ruhande tubogamiramo ntabwo dukora politike ntabwo tugira urwa kibera kuba ruje y'u rwanda kuba ruje y'uburundi kubera ko bo batari mu rugamba nkatwe bagerageze kuturebera uburyo ibyo bihugu byagenda bigashakisha hirya no hino imfashanyo zatugeraho binyuze muri kuba ruje y'u rwanda na kuba ruje y'u burundi kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho ibyo byashoboka vuba vuba kuko ni igihugu kigenda kikavuga kiti yewe n'ibi ndabikeneye kandi biza vuba uko twebwe muri kongo tugiye kubishaka ntacyo twabona keretse binyuze muri izo nzira nababwiye genda gukoresha ariko murumva jyewe ndi sosiyete sivire icyo gihe ntabwo bantega amatwi nk'ayo batega minisitiri cyangwa ayo batega perezida w'igihugu niyo nzira mbona yihuta cyane kandi ishobora kudufasha cyane rwose ndizera yuko abayobozi bakuru b'ibyo bihugu nabuze bitwegereye bari kumva agahinda dufite badutabare rwose banyuze muri za kuwa ruje navuga na kuwa ruje y'ubugande nayo bose rwose twishyire hamwe na za tanzania mbese kuwa ruje muri east african community tugerageze kwishyira hamwe dutahirize ku mugozi umwe bagerageze kutuzanira ibikoresho kuko nta handi tubona turi kubi twabivana vuba na bwangu n'abakozi tuzi ko abakozi bavura mu burasirazuba bwa kongo ni ikibazo nka kuba ruje dufite ishuri ariko ishuri ryacu kugira ngo tubashe kwigisha abaforomo bahagije twigishe abakene bahagije ntabwo tujya tubishobora ku mwaka dusohora abantu makumyabiri gusa murumva yuko makumyabiri ku mwaka ni bake cyane mukurikije abaturage dufite uburyo bangana ntabwo byashoboka bagerageze east african community ishobora kugenda hari urwego ahubwo murananyibukije burya ibiganiro byacu bifite akamaro ndi buze kureba umuntu mpamagara hari umuntu ndi buvugane nawe n'uri icyo abitekerezaho ahubwo burya ngo umwana umwe umwana umwe si umwana igiti kimwe si ishyamba murabyaye ahubwo muranyibukije mworose wabyukaga ni byiza cyane rwose no kubandanya utwo twigoro kuko turazi ko ibibazo bikomeye cyane rwose cyane cyane abo banyagihugu bakitswe n'amagara bakeneye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa rwose ni kuwa ruje ndakeka kuwa ruje y'u rwanda ubugande uburundi tanzania kenya nzi ko bashobora kutugoboka rwose kandi byagenda vuba vuba kurushaho kurusha uko twategereza n'iby'ini burayi umuntu ari kwirirwa yirukankaho bikazaza nibura bisanga hari abantu twamaze kurengera bake cyane ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na rizirinda muri aho
muraho neza muri hehe ga rizirinda ndi muri mozambike mozambike mu gisagara kihe
ca maputo maputo ni vyiza cane gose murakurikirana iradiyo ijwi rya amerika muratwumva neza
ndabumva ijana ku ijana rwose ni vyiza murafite ikibazo murafite iciyumviro turiko tuvuga ku banyagihugu bashobora kuba basinzikaye basinzikajwe n'amagara mu gihugu kirimo umutekano muke mu bisagara vya goma na bukavu turi kumwe na dr salomo baravuga avuka muri iyo ntara muduge ku ijambo ikibazo c'iyumviro
murakoze cyane iyo mbonye biri kubera muri kongo njye numva n'umutima waturika kuko nanjye numva kubaho ntacyo bikimaze ariko hari ikintu nshaka kubaza yawe dogiteri yego ese dogiteri azi rezanje doraderi iri iwabo azi rezanje navuga ibitera intambara iri iwabo kugira ngo asabe isita kominiti kuruwa ruje kuko nabaye mu nkambi nabonye ukuntu ayiseri yakoreshejwe mu kubika ibikoresho by'abateye inkambi z'impunzi z'abanyarwanda bari bari muri kongo n'abarundi none yaba azi igitera intambara iwabo rezanje ziyo ntambara iwabo kugira ngo asabe yo za kuruwa ruje za hehe za hehe kugira ngo zize kubafasha iwabo igitera intambara gishobora kuba ari ikibazo cya politiki kandi dogiteri ari ngaha kugira ngo atubwire cyane cyane ukuntu abasinzikaye bivuye ku ndwara abakomeretse butabarwa ariko sindamuvugira reka ndamuha ijambo
birumvikana ko ibyo bibazo yahagurukije harimo politiki ikomeye cyane kandi ubu ngubu ndi hano mvugira kuba ruje ntabwo mvuga politiki twebwe mu mahame yacu ni ukuba umuryango utagira aho ubogamiye ni ukuharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubuzima bwa buri muntu guteza imbere imibanire myiza hagati y'abantu n'ibihugu bishoboka niyo mpamvu niyo ahantu bari kurwana turagenda tukavura umuntu uwo ari we wese uruhande yakomerekeyemo baba ntabwo tuvangura ntabwo tuvangura amoko ntabwo tuvangura uturere niba ahantu hamwe bashobora kuba bari ibyo nakwita de bregaleze mu gifaransa nta muryango utabyara igitoryi ni umugani w'abanyarwanda ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo ushobora kumuvanamo ibimurimo mu mutwe we ngo kubera ko yagiye muri kuruwa ruje ashobora kujya muri kuruwa ruje yari afite ibitekerezo ibi n'ibi n'ibi ntabwo wabimuvanamo ubwonko bwe ntabwo bumwambura kubera ko yagiye muri kuwa ruje akomeza gukoresha ubwonko bwe nanjye rero icyo navuga genda ndavuga nka kuwa ruje ndavuga nka kuwa ruje ukoresha amahame ngemba hano i burayi nzi ko perezida wacu nkorana nawe hari i bukavu dusangiye ibitekerezo nta niyo mpamvu nemeye kujya ntanga igihe cyanjye agatanga n'amafaranga yanjye kugira ngo ngerageze kumufasha mukazakoramo mu bintu bikomeye ariko ntabwo twagenda ngo duhindure abantu nta nubwo ushobora gukatira abantu urubanza ngo ujye ngo bazabakoresha bagire gutya na gutya icyo gihe ugiye muri bizamera gutya bashobora ntacyo ushobora gukora mu buzima none se ugiye kurya ko ushobora no kwandura indwara utazi iri mu biryo icyo gihe ntabwo wazapfuriye ugiye kunywa amazi amazi ashobora kuba arimo mikorobe kutazayanywa utinarwara korera cyangwa nkarwara disantiri batirere ugiye muri bishoboka bishoboka hari ibintu byinshi udashobora gukora mu buzima la vie sans risque n'est pas une vie ntabwo ushobora kubaho mu buzima uvuga uti meze nka kwa kundi michael jackson yagendaga akifungirana mu tuntu ngo nta mikorobe izamubona n'ibiki byose ntiyaze se agapfa ntawe utinya inkuba ari munsi y'ijoro umuvandimwe tujye tugerageza gushyira ibintu mu gaciro twe kujya turota nanone nicyo navuga
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na muhamed muri aho muhamed
amahoro amahoro neza muri hega muhamed
ndi mu burundi mu ntara ya kirundo muri komine burombe ni byiza cyane rwose turi ko tuvuga ku kuntu abanyagihugu bataye izabo bamwe muri bo barwaye mu buseruko bwa kongo ukuntu bo kwitabwaho abaganga muri iki gihe ni bake imiti irakenye turiko tusaba umuntu wese wafite icyumviro nicyo gituma twatumiye dogiteri hasalomo baravuga duvuga ku ijambo ari ikibazo mubaza cyangwa icyumviro mushikiriza
ku bwanje ikintu mbona cya mbere cyokorwa byihuta ni uko bobanza kureba ibibajyana ariko birajyana uwo mugabo akicarana nabo bariko baramugwanya kugira babanze bakemura ikibazo mbere na mbere kugira abanyagihugu babona ubwisanzure n'iyo miryango itabara ibona hirya nibyo bya mbere mbona bibanza gushyirwa mu ngiro ama ni ukuvuga umuntu arigirisha nkana mugabo akabona ko afise ikibazo ugiye kureba umuntu aguteye mu muryango akagukubita akakwinjiza mu nzu gushika n'aho agera no mu cyumba cyawe ukaguma winana cyangwa ngo mutogane uba uriko uramena amaraso y'inzirakarengane kandi urabona amaraso ariko arameneka nayo abanyekongo nibo bariko barahura n'ibibazo ababyeyi barabura abana abana bakabura ababyeyi mugabo wewe ntacyo ariko arahomba kuko umwana wiwe ariko ariga ariko arategurirwa ubuzima bwe bw'ikiri niyo mpamvu rero ugakwiye kumenya yuko inzirakarengane zitazohora zimena amaraso akikubita agatima amembera akavuga ati nkane n'aba bantu abanyagihugu nabo babone ubwo buvuzi bwiza babone uko bitabwaho
murakoze ku mpanuro muko muratanga muhameda reka ariko tugaruke kwa ruzirinda arafite ikibazo ashaka kubaza dr salomo baravuga duga ku ijambo
murakoze yewe dogiteri nyinabuze ibintu sinzi niba ari dogiteri w'umuganga niba ari dogiteri mu biki ni umuganga ni umuganga buriya ni muganga ok yemeze dogiteri ntekereza yuko kugira ngo muvure indwara mubanza kumenya icyayiteye no kumbwira ngo ntabwo umuntu yazarya ngo kubera impamvu izi n'izi imfashanyo zirihutirwa muri congo rwose ntawe ubirwanya natwe aho turi ni uko biba bitadushoboke ngo tubone uwo dukanariza niyo kaba akantu gatoya ariko sesi nisigatifu ahubwo reka gatekereza ko abanyafurika hari ibintu dushaka gusimbukiramo rimwe na rimwe dushaka kwitwa abasitari dushaka kugira gute none dogiteri kuvuga east africa ukabona east africa isa naho yasenyutse bamwe bayijemo abandi ntibayijemo urumva ibyo bintu bizagushobokera
iyo ni politiki ntabwo naje kuvuga politiki nakubije icyo ari ikibazo cya politiki kandi dr salomo ari ngaho kugira tuvuge cyane cyane ku byerekeye uburyo bwihutirwa bwo gufasha imbabare abakomeretse bashobora kuba barwaye bakizwe n'amagara batagira abaganga murafite ikibazo cyerekeye ibyo bibazo byose ndabona yari afite ikibazo cya politiki reka rero tubandanye na dr salomo baravuga tugarutse kuri ya mugambi wanyu dr salomo baravuga wo gukorera hamwe muri ibyo bihugu byose uko ari bitatu ubu rero yashika muri icyo gihugu ni ibintu byibonekeza cyane rwose ko uyu mugambi wari ukomeye uwo mugambi ukwiye kubandanya ikintu buca mukoraho umutekano ugarukira muri bijya bihugu ni nk'ikihenda mwavuze ko uyu mugambi mukivuze kandi muzobandanya ibintu mubona mushobora kuzokora n'ibihe aho umutekano ugarukira muri iryo ntara
nitwabona imana ariko ndumva imana iradukunda ntabwo itwanga cyane imana ntiyatugaruye amahoro icyo numva tuzakora tuzashyiraho en service de la protection civile mécanisme de la protection civile harmonisé sur le plan régional ni ukuvuga ngo ni ubufatanye hagati y'abatabazi b'ibihugu bari mu bihugu byacu bari mu karere k'ibihugu byacu k'ibiyaga bigari dushaka kuvuga u rwanda kongo n'uburundi cyane cyane kuko nibo dufitanye amateka kandi dufite umuryango duhuriyemo witwa cpgl uwo muryango nkeka yuko rwose twongeye kuwuteza imbere bishingiye ku birebana n'ubuzima bw'abantu nkeka yuko hari byinshi dushobora gukora aho ngaho hakaba harimo ibyerekeranye no kwigisha abashinzwe ubuvuzi hakajyamo ikintu cyerekeranye n'abasaperi pompiye bariya bazimya umuriro bariya batabara mu mazi abatabara habaye imyuzure hakaba abatabara habaye icyo bita les accidents chimiques les catastrophes chimiques ni ahantu habaye uruganda abantu bakagenda baka bagahira mu ruganda bakamera iriya miti yavuga ko ari uburozi dukoresha muri za shimi ariko hagati aho ngaho bwaba butagiye mu kirere ngo bugende bunyanyagire ntibwice abantu ibyo byose turi kugerageza kubishyiraho tugashaka gushyiraho ikintu cyitwa la banque de son sur le plan regional kubera yuko nk'ikibazo cyo kubura amaraso yo gutera abantu cyane cyane nko muri iki gihe cy'intambara ni ikibazo gikomeye cyane ndetse tukagerageza no kureba uburyo abantu bajya babona imiti vuba vuba bitagoranye cyane batagombye gutegereza ngo bajye gufata imiti yavuye muri za pakisitani rimwe na rimwe ugasanga ari imiti itavura neza ishobora gutera ibibazo kurusha uko yazana ibisubizo ibyo ni ibintu twari twaramaze gukoraho n'abavandimwe abanyarwanda abarundi n'abakongomani dufatanyije na kuba ruje cyane cyane ni kuba ruje muri sisitimu niyo mvuga cyane kubera ko nibo nakoranye nabo cyane kuri iyo dosiye ni ikintu turasaba imana tukagira ngo umunsi twabonye mbese agahenge gatoya nkeka yuko nicyo kintu tuzasimbukiraho cya mbere kuko dusanzwe duhura n'ibibazo ariko ikibazo cy'intambara nkeka yuko cyagombye kutwigisha niba covid itaratwigishije nkeka ko iyi ntambara noneho yagombye kutwigisha tukumva
ikibazo cy'iryo shyirahamwe cpgl nacyo nyine ikibazo mwashize imbere turakigaruka ko ariko imbere yaho nashaka mugire nk'impanuro muha nk'abanyekongo mu buseruko bwa kongo baba badafite hafi amavuriro badafite hafi abaganga ababumviriza iradiyo ni benshi ikintu impanuro mwotanga kuri abo bantu bakeneye kwitabwaho mu buryo bwihuta kubera amagara yabo kubera ukuntu amagara yabo yifashe zoba nk'izi
kubyihuta cyane ku bantu bari ahantu kure cyane mu gihuru biragoranye cyane kubera ko murabona deja hari imirwano iri kubera hirya no hino mu turere twinshi yego kuba ruje turagenda nta muntu turasa ntaki ariko ibikoresho dufite ni bike cyane ni ukuvuga ngo ukihutirwa cyane kugeza ubu ni ukugira ngo tubone ibikoresho tubone n'abavolontere bahagije kuko abo twari dufite ntabwo bahagije yego twagize amahirwe imana yaradufashije nta bantu bacu bapfuye ariko ntabwo bari bahagije mu gihe kitari cy'intambara mu gihe cy'intambara rero twagombye nko gukuba inshuro icumi abatabazi bacu ntabwo bahagije kugeza ubu rero ni ukuvuga duti niba umuntu akomeretse ibintu byo kumutabara vuba vuba ntabihari niyo mpamvu nk'ubu ngubu mu byo ndi gushakisha ndi kureba uburyo hajyaho icyo bita rezopito de kampanye hopitali de kampanye ni akantu kameze nk'ihema abantu bagenda bakaba bafite ivarisi bapakiyemo ibintu bashobora gukoresha vuba vuba ariko tukaba ari twinshi cyane utuvarisi twinshi cyane ibyo bita lekite dirijanse umuntu ashobora gutabarisha abantu nibyo ndi gushakisha cyane na niyo mpamvu navuze nti twitabaje za croix rouge zidukikije mu bihugu bya east african community ubundi akeka bashobora kuba babifite kugeza ubu habashije kuboneka bike bakagerageza kudutabara mu gihe tukiri gushakisha byatugwa neza cyane iyo ntambara ndi kurwana kuko perezida y'abandi ari kurwana n'ibintu biri hariya ku mu mujyi muri province yose nkeka yuko kugira ngo abone igihe cyo gutekereza ku bintu byo hanze ntabwo bishobotse gerageza kumwunganira rero nkagerageza kureba hanze imiryango umuntu yakubitaho niyo ntambara turi kurwana ni byiza cyane rwose mu kanya turasozera ikiganiro ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika matiyu muri aho murihega matiyu murabe muje muje kure y'urwamo mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro ndumva muri ahantu hari urwamo
yego ndahantu hari urwamo ndahantu mu isoko
nyarutsa rero ikibazo cyawe mu kanya gatoya cyane rwose
sawagiye ikibazo cyanjye ni gute none ni gute iyi ngorane yo muri congo yohera kugira abantu bagira amahoro abantu bagire umutekano kuko natwebwe ngaha mu burundi urabona ko biriko biradukora ko batatugira ikibazo byerekeye ubuzima ibintu bikaduga kubera abantu baba bahunze bava muri congo ari benshi
icyo ni ikibazo cyiza ariko n'ikibazo tuzobaza abanyapolitike ubu turi kumwe n'umuganga muganga dr salomo reka rero murakoze mathieu icyo kibazo tukigaruka ko turi ko tuvuga ku bibazo bijyanye no gutorera inyishu amatati ariko rero dr salomo baravuga mu kanya mwatanze nk'impanuro mwoha abasinzikaye abantu barwaye kugira ngo barabe aho bari aho bari bari kumviza amaradiyo bamenye icyo bokora nashaka naho atari ikibazo cya politiki ku bwanyu aho kugira iki kugira ngo kwa ruje yidegemvye mu bisagara bitandukanye ije mu mihana kuraba ukuntu abantu bifashe ikintu abatana mu mitwe bokora kugira ngo borohereze iyo mirwi canke ayo mashirahamwe n'inkibi muravye ukuntu vyahora bigenda muri kahise
biratugoye cyane muri iki gihe biratugoye kuko amapikipiki dufite ntabwo ahagije za moto ntabwo zihagije imodokari dufite ntabwo zihagije ni ukuvuga ngo hari uturere twinshi tudashobora kugeramo kugeza ubu icyo gihe rero icyo dukora niyo mpamvu nabuze nti hagomba kujyaho rezo pito de kampanye abantu bakajya bagenda bakareba nka santire runaka akaba ariyo abantu bashyiraho pitari de kampanye bamara gushyiraho pitari de kampanye bakaba bazi ko umunsi uyu n'uyu isaha iyi n'iyi bazamara igihe kingana gutya na gutya icyo gihe abari kurwana bakaba bategujwe bazi neza yuko abatabazi bari bari aho ngaho bari kureba abarwayi kugira ngo barebe icyo babamarira kugeza ubu nkeka yuko nkurikije raporo nabonye ntabwo bigeze bahohotera ari ku ruhande rw'ingabo z'igihugu ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta na bamwe bigeze basahindira abatabazi kandi ndabashimira kuba baragerageje kubahiriza amabwiriza mpuzamahanga mu byerekeye no kudahohotera abatabazi bakomeze gutyo tuzakomeza dutabare n'izo nshingano zacu tuba twarihaye umuntu abijyamo nta nta kindi bishatsemo nta wundi mugambi usibye kuvuga uti ndakora uko nshoboye ndebe ko narengera ubuzima bwa mugenzi wanjye ubwo turagira ngo tubasabe nabo rwose kuko nubwo umuntu aba ari kurwana afite imbunda ariko ntashobora gukomereka akadukenera niyo mpamvu tuba dusaba duti twese tugerageze kubaha umutabazi tumenye ko ari umuntu witanga ashobora gupfa ariko abafite ibyuma barwanisha bajye bagerageza kubarinda banaborohereza akazi kabo aho bari gukora rwose nicyo nabasaba ari ingabo za leta ya kongo ari abatavuga rumwe na leta ya kongo turabasaba rwose gufasha abatabazi kugera ku bakomeretse ku barwayi kugira ngo babatabare kuba ruje isigaye gusa na seyiseri nibo bonyine basigaye muri sitibu nta bandi wese akora ako kazi abantu bazashira hari uruhara ruhambaye rw'abategetsi bo mu gacimbiri bo bashobora kuja mu mihana itandukanye ugasanga barashikira abanyagihugu bakamenya abakeneye imfashanyo bakamumutira abategetsi bo ku mitumba cyangwa mu ducimbiri ni nk'akahe
ntabwo nubitse ikibazo neza hariyo abategetsi usanga bo mu ma mu gifaransa village mu ducimbiri mu dusagara duto duto aho kenshi na kenshi ayo mashyirahamwe ashobora kuba adashika uruhara rwabo rwoba uruhe mu kugarukira abanyagihugu bakomeretse cyangwa bakeneye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa
ahanini muri congo abo bategetsi mbese navuga bo mu nzego z'ibanze ni abami abami muri congo nibo baba bari kumwe n'abaturage ahanini ubu rero ni uturere tunini cyane burya ubwami muri congo ni nka ni nka perefegitura niba atari provensi burundi ni hanini cyane burya congo ubwo rero usanga nabo akenshi yego hari ba shefu di village hari abo bita le shefu de groupement abo bantu rero bamenya ibibazo aho biri ariko rero kugira indi navuze ntabwo turabona ibintu bihagije byo kutujyana kugira ngo tubashe kuhagera hose abatabazi bahagere niyo mpamvu ndi kugerageza gushakisha ibyatuma tubasha kugera ku bantu aho baba bari bakomeretse yego ntabwo twagera ku rugo rwa buri muntu ariko tukabamenyesha nk'abo bategetsi tukababwira duti umunsi runaka tuzaba turi iwanyu tuzagerana n'aho umunsi uyu n'uyu nubwo tukagerageza gushyira ingufu zacu hamwe ni byiza cyane rwose dr salomo baravuga ndagushimiye bakatubera abakangurambaga yego mwe ndagushimiye cyane rwose dr salomo baravuga ku kanya mwatoye ibikorwa amabanga mujejwe yari yabatwaye mu kanya katari gato ndabashimiye rero kuba mwanonsa akanya mukaza mu kiganiro ndashimiye abanywanyi bose b'iradiyo hejuru ry'amerika baduteye akamo gashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro turashimiye enjeniyeri yadufashe mu biga bw'ibyuma na nadia yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese